ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye butandukana duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi ni aronzi bigira impano yabagezaho
maramutse tomasi tuyahere mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba adf barishe abantu cumi na batatu barimwo abasirikare ba leta batatu mu gitero bakoze mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abategetsi bavuze ko adf yateye gisagara ca beu manyama kiri mu ntara ya beni mu ijoro ryo ku munsi w'imana umukuru wa sosiyete sivile muri ako gace ariwe kinose katuwo yavuze ko hapfuye abantu cumi na batatu mu bura mu bu mu biharuro by'imfatakibanza avuga kandi ko harimwo umusirikare wa leta afise ipete rya komanda umuvugizi w'igisirikare cya kongo ntaco yashimye kubwira itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp kuri ico gitero ariko avuga ko igisirikare cya leta cyatanye mu mitwe n'abakora iterabwoba umuhari w'iterabwoba adf wagirizwa urupfu rw'ibihumbi n'ibihumbi by'abasivile b'abakongomani hamwe no kugaba ibitero mu gihugu kibanyi ca Uganda muri ako karere nyene leta ya Uganda hamwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi hasere bavuga ko ukwiyongera kw'impunzi zihunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biriko biratandukanya imiryango kandi bituma imfashanyo zikeha haseri ivuga ko abategetsi bayo bari biteguriye gufasha impunzi ibihumbi mirongo itandatu n'umunani z'abakongomani zari zitezwe muri uganda ariko ko zishobora kwiyongera inshuro zibiri zigashika ku bihumbi ijana na mirongo itanu gushika mu mpera z'uyu mwaka matthew crenstile aserukira hasere muri uganda yavuze ko ibi bigiye kutazoborohera gufasha izo mpunzi If you look at the funding received now compared to the new needs, I mean, given the planning figure which has been reviewed, it's only about 11% or so which has been received, which is woefully inadequate, I mean, to cover the growing needs of these refugees.
Muri iri jambo Krenstil avuga kuravya uburyo bw'amafaranga bahawe ukagereranya n'abakenye gufashwa bamaze kuronswa ibice gusa cumi na kimwe by'amahera basabye ibi nabyo ngo ni nkica ntikize urabye ubwinshi bw'impunzi zibagana impunzi z'abakongomani zihunga zica ku mupaka wo mu gice cy'uburengero bwa uganda bahunga intambara igiye gukwiza umwaka hagati y'abagwanyi ba m23 hamwe n'inteko za leta muri rdc ahandi havuga umutekano muke ku mugabane wa afurika ni mu ihembe rya afurika aho abantu bashika mirongo ibiri bishwe mu bitero bitatu by'amabombe yatezwe mu modokari ejo ku munsi wa mbere mu gisagara ca beledweyne kiri hagati muri somaliya mu bishwe n'izo bombe harimwo abategetsi babiri baserukira leta muri ako karere abayibonye igihe vyaba bavuze ko imodokari zibiri zari zirimwo ibisasu biturika zaturitse mu masaha y'agatondo iya gatatu iturika inyuma ya saa sita komiseri mukuru w'igipolisi muri ico gisagara ca beledweyne bishale hussein jimari yaremeje ico gitero yongerako ko abantu baharugwa mu macumi bahakomerekeye yavuze kandi ko iki gitero categuwe na al shababu kandi ko abategetsi benshi abasivile hamwe n'abasirikare bafuye kandi hagiharugwa ibitigiri ibi bitero bikozwe inyuma y'umunsi umwe leta ya somaliya itangaje ko yishe umukomanda wa al shababu azwi ku izina rya abdul kadir nadir hari mu gitero cy'indege cyakorewe mu ntara ya middle juba aho nyine muri somaliya muyavugwa mu makungu hano muri leta z'ubumwe za amerika amerika itegekanya kurungikira ikirere imfashanyo nshyashya igizwe n'ibikoresho bya gisirikare bifise agaciro k'imiliyoni amajana atandatu na mirongo ibiri na zitanu z'amadolari iyi mfashanyo itekanijwe gutangazwa kuri uyu wa kabiri izo bibaye imfashanyo ya mbere amerika ihaye ikirere kuva uburusiya butangarije butangaje ko bwiyomeketse ko intara zine za ikirere ni imfashanyo zigize kabiri kandi kuva ikirere itangaza ko yigaruriye uturere ku rubuga rw'intambara hagati mu kwezi kw'icyenda mu ndwi iheze amerika yatangaje iyindi mfashanyo ya gisirikare kuri ikirere ifise agaciro k'umuriyaridi umwe n'igice kimwe cy'amadolari y'abanyamerika hano muri amerika kandi donald Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika yaritwariye televiziyo nyamerika CNN ayagiriza kumucafuza no kumurementaniriza mu makuru ishikiriza kuri we asaba ko ihanwa mu kumushumbusha imiliyoni zingana amajana ane na mirongo irindwi na zitanu z'amadolari ibi birego Trump yabitanze muri sentare yo muri leta ya Florida avuga ko CNN ibikora kuko ifise ubwoba ko azosubira kwitoza mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane Trump yaragiranye imigenderanire mibi n'ibimenyeshamakuru nka CNN na New York Times ngaha muri Amerika mu gihe c'ubutegetsi bwiwe yakunze kuvyita ibimenyeshamakuru bishikiriza amakuru atariyo ayo yisi y'ibinyoma icyo yakunze kwita fake news mu rurimi rw'icyongereza
aloyizi bigira imana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ishyirahamwe riga iteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu burundi ariko rikorera mu buhungiro ryasohoye icyegeranyo ku bwicanyi bwabaye mu gihugu hagati y'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ukwa munani k'uyu mwaka iteka ryashoboye gutoza ku bantu igihumbi n'amajana ane na mirongo irindwi bishwe muri abo amajana atandatu na cumi n'icyenda bakiratonga ibiziga hirya no hino asheri niko yagize ni umukuru wa liga iteka liga iteka yemeza ko mu bishwe abarenga ijana na mirongo ine bazize abakorera inzego za leta y'u Burundi ariko amwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu akorera imbere mu burundi arabinyomoza ni icegeranyo gihengamye ni icegeranyo bishoboka ko bitiranije ibyaha bihonya agatakazi na muntu n'ibindi byaha canke n'izindi mpanuka uyu ni gerard hakizimana umuyobozi w'ishyirahamwe forukon f rikorera mu ntara z'uburundi cumi n'umunani mu birebana n'uburenganzira bwa muntu amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nimujye kure ambasade y'u Burundi muri uganda yahagaritse ingoma z'uburundi mu mpunzi muri icyo gihugu ivuga ko bazivuza mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda
izo ni ingoma zariko zicurarangwa n'abarundi i kigali mu gihugu c'ubuganda ariko hoho ibintu bishobora guhinduka ubuserukizi bw'uburundi muri ico gihugu bwatangaje ko butifuza ko zisubira kuvugira i kampala mw'itangazo ambasade y'uburundi mu gihugu c'ubuganda yashize ahabona ivuga ko ihagaritse vy'agateganyo ibikorwa vy'imigwi yose ndangakaranga ikoresha umurisho w'ingoma muri ico gihugu umufasoni epifani kabushemeye nta mwana aserukira uburundi mu buganda avuga ko hakenewe indinganizo nshasha yo gukoresha ingoma kugira ngo amategeko azikingira yubahirizwe yateye akamo imigwi yose ifise ingoma kayisaba kwitaba inama izobera mu buserukizi ku munsi wa kane w'iyindwi naho biruko bene iyo migwi ikorera mu buganda uganda cane cane i kampala bavyamirira kure uwu n'umwe mu batwara iyo migwi umugwi kugira ngo uvuke ubeho kwabaye ukwegeranya urwaruka rwari rwataye umutwe rwaciye mu ihahamuka rukaba rushitse ngaha rutagira umwuga rukora rutagira amashure rutagira amafaranga yo kwibeshaho rutagira abavyeyi rutagira uko rubayeho nyene ntitwigeze tuja kwiyandikisha muri ambasade sinumva rero imigenderanire yacu na ambasade ubu aho itanguye kuva sinumva ryari notangura kwiyumvira kuja muri ambasade ni ukuvuga ngo noba ntashe ntahutse mu gihugu kandi nibaza yuko atangoma tugiye kubasubiza ko si sinibaza yuko n'igihe twazironka baba baragizemo uruhara mu ikambi y'impunzi ya nakivare imigwi ndangakaranga ikoresha umurisho w'ingoma naho nyene iriyo ntirota yitaba iyo nama kubera ku bwayo batakigengwa n'amategeko y'igihugu bahunze ubu ni umwe mu batwara iyo migwi impunzi za hano zigengwa n'amategeko y'ikambi ntizisunga amategeko y'igihugu c'uburundi ngaha zisunga amategeko ya uganda hanyuma UNHCR igaca ikora igikorwa ca protection ko ingoma zihari ngaha mu ikambi ngaha mu ikambi zirahari ivyo kuvuga ngo impunzi ibikorwa vyazo bitunganywe na ambasade y'u Burundi biragoye cane biragumye nico bisobanura rero ko ingoma nazo tuzotanga kiretse kumbure leta ya uganda ariyo itanze ayo mategeko ubuserukizi bw'impunzi kampala bwibaza ahubwo kuwuserukira uburundi yoba yihenze abo atumira kuko ku bwiwe impunzi na ambasade ataho bihuriye damien nyabenda aserukira izo mpunzi kuri mikoro y'ijwi ry'amerika impunzi naho uba wayirukanye mu gihugu cayo uburundi bwobwo buguma mu mutima wacu umbujije kuvuza ingoma y'uburundi ni nk'uko wombwira ngo ntuzosube kuvuga ikirundi ariko rurimi kavukire je nibaza ko atamvo n'imwe yotuma bavuga ngo hagarika kuvuza ingoma n'ingoma zose nimuzizane ntibazi iyo twazikuye umengo nizo twahawe na ntuzi na leta y'u Burundi mugo bakibagira yuko kubera urukundo dufitiye akaranga kacu twe turikora ku buryo buke dufise tukazirondera izo ngoma kugira ngo tumwe turi ko turiyibutsa iragi rya basokuru ahavuye agashavu kuri leta y'u Burundi no ku buserukizi bw'ico gihugu mu Buganda ni igiteramo ciswe nyegenyege festival cabereye mu karere ka Jinja mu Buganda kuva itariki cumi na zitanu gushika cumi n'umunani ukwezi guheze kw'icenda muri ico giteramo ubuserukizi bw'u Burundi mu Buganda buvuga ko umwe mu migwi ikorera muri ico gihugu wemereye abakenyezi kuvuza ingoma bakoresheje n'ibihimba vy'ibanga vy'umukenyezi nk'amabere abandi bakazivuza bambaye umwambaro uburundi budashima ubushikiranganji bw'imico kama mu burundi bwarasohoye itangazo bwiyamiriza iyo nyifato kubw'uburundi ihonyanga amategeko y'ingoma aha n'abavuzi b'ingoma b'impunzi mu buganda naho batemera ubutumire bwa ambasaderi barahuriza ku nyifato ibereye ihagateka ingoma nk'umunyakaranga ndanegura cyane cyane nivuye inyuma ibyakozwe n'ujya mugwi wagiye muri nyegenyege bakoze ibidakorwa uyu n'umuco ni nk'intabonwa aho bari hose bariko baravuza iyo ngoma bawukingire baze baribuka yuko iyo ngoma ica isigura n'abategerezwa kugira kuyivuza baribo n'ingene bateza kuyivuza kugira ngo akaranga kacu kagume kubahirijwe aho turiko turazivuza hose uwo aba yabikoze turamwicara reka turaheza tukamuhanura kugira ivyo ntazo bisubire
ahahungiye abarundi hose haba mu karere ka afurika y'ubuseruko canke iburaya mu minsi mikuru itandukanye zihuza umurisho w'ingoma ntiwigera uburamwo bafata ingoma nk'umutima w'igihugu cabo ingoma z'uburundi ziranditswe nk'itunga rikingiwe ku isi nzima n'ishirahamwe mpuzamakungu rikingira umuco n'akaranga unesco kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane Pierre Claver Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi Liga Iteka rikorera mu buhungiro ryasohoye icyegeranyo kivuga ko abantu igihumbi na magana ane na mirongo irindwi bishwe mu Burundi hagati y'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ukwa munani uyu mwaka abagera kuri ijana na mirongo ine na batandatu ryemeza ko bishwe n'abakorera inzego z'umutekano za leta ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilikaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya icyo cegeranyo cyakozwe ku kiringo kiri hagati y'itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'iya mirongo itatu na rimwe ukwa munani uyu mwaka ni ikiringo gihurirana n'imyaka ibiri n'ukwezi kumwe guheze umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye ari ku butegetsi ishyirahamwe ry'igiteka ryemanga ko ata kintu na kimwe cyahindutse mu bijanye n'agateka kazina muntu muri iyi myaka ibiri iheze ugereranije n'imyaka itanu ya nyuma y'ikiringo ca nyakwigendera perezida pierre nkurunziza cavuzwemo cane honyangwa ry'agateka ka kiremwa muntu ijwi rya amerika rimaze kubona ico cegeranyo ryakuye anshar niko yagize umukuru wa rigiteka maze ridondagurira uko ibitigiri vy'abishirahamwe ryiwe rivuga ko bagandaguwe biri mu mico itandukanye ishyirahamwe ry'igiteka ryashoboye gutoza ku bantu igihumbi n'amajana ane na mirongo irindwi bishwe muri abo amajana atandatu na cumi n'icenda bagiye batonga ibiziga hirya no hino hakaba na mirongo ibiri na bane rero bishwe muri bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane n'abandi ijana na cumi n'umunani banyurujwe amazima yongo abashika ijana na mirongo ine na batandatu bishwe n'abakorera leta n'abandi amajana icyenda mirongo itanu na batandatu bishwe n'abantu batashoboye kumenyekana abafasoni nabo nyine ntibasigaye inyuma be n'abigeme kuko amajana abiri na mirongo itanu na batanu barafashe ku nguvu bimwe twita ibya furambi ariko umukuru w'ishyirahamwe foricon f rimwe mu yakorera mu ntara zose z'uburundi cumi n'umunani kandi riri mu gisata co guhanira hagati y'akazina muntu avuga ko ivyo bitigira atari vyo jehan hakizimana ukuri kabidusiguriye ni icegeranyo gihengamye ni icegeranyo bishoboka ko eh, bitiranije ibyaha bihonya hagati y'akazina muntu n'ibindi vya ibyaha canke n'izindi mpanuka aha turavuga ibitigiri berekana vy'abapfuye aho bavuga igihumbi n'amajana ane na mirongo irindwi kuvuga ko abantu bose bishwe bishwe na leta canke n'inzego za leta ivyo nk'abari ku rubuga nk'abakurikirana ibibazo vy'agatakazi muntu ivyo biharuro si vyo niko yagize arongoye rigiteka we arafise n'ibindi bimenyetso ku bwiwe bitabesha kubona ibiziga bitorwa muri rusangi bica bifubwa ubwo nyene yatamatohoza banje gukorwa umukuru wa Falcon F yibaza ko abahamakuru y'igiteka bashobora kuba bayibesha bitewe n'impamvu nyinshi zirimo kubikora nkana ikindi kigaragara ni uko abashobora kuba abaha amakuru rigiteka bashobora kuba bayihenda bakayiha amakuru atari iyo nyamba batabikora nkana kuko turavye ibitari bike vyakozwe kugira agatakazi muntu gatsimbatazwe ntawuvuga ko vy'ukuri agatakazi muntu katariko karatsimbatazwa ntawuvuga ko ibihugu vyose vyohariza agatakazi muntu ijana kw'ijana nico gituma mu mashamwe aharina agatakazi muntu natwe bo turimo tubandaya tugaharanira kandi tubandaya dusaba agatakazi muntu muntu kotsimbatazwa mugabo amatohoza ajanye n'ibibazo vy'agatakazi na muntu arafise ingene akogwa hariho gushika habera icaha caho wumvise amakuru wewe nyene ukahishikira ukaraba wakoreye ivyo bintu twitegereje icegeranyo ni icegeranyo kibabaje cane eh, kibabaje ibituvuga nk'abahinga mu bijanye n'agatakazi na muntu kuko dusanzwe turi abahinga muri ico gisata c'agatakazi na muntu biraboneka ko iki cegeranyo vy'ukuri ari icegeranyo gihengamye anshaka niko yagize wari igiteka bavuga ahubwo ko ibitigiri bishobora kuba ari bike kubera ata mwidegenzo bafise mu gihugu aha riteka iremeza yuko ibiharuro itanga ari bike kubiba mu gihugu kuko ifatira ku buryo ikoresha n'uko ubu abantu bayikorera bakora binyegeje twabaje niko yagize niba ahora yereka leta ivyegeranya asohora yatwishuye kuri mu bambere babihabwa ariko batakajambo yumva ko abambere babironka nabo muri leta turabibaha kugira ngo bahindure ingendo mugabo ikibonekeza ni uko nta bikorwa bikurikira ivyegeranyo ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bohindura mu kwezi kwa gatandatu ubumwe bwa buraya bwavuze ko hataragera ko buha imfashanyo leta y'uburundi n'aho bwayikuye ibihano kubera hakiri ivyo ibwirizwa gukora birimwo inagurwa ry'igisata c'agateka kazina muntu claude bocu aserukira uwo muryango mu burundi yayivuze ari kumwe n'umushikanganje w'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura albert shingiro yemeje ko burundi n'aho bwateye intambwe hakiri urugendo runini rwo gukora mu bijanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu kubera kikiri igihugu gito cyane mu bya demokarasi mu bijanye n'agateka kazina muntu murazi yuko uburundi turacyari cyo nokwita muri demokarasi in demokarasi jeune ntitwovuga yuko tubwirizwa gushika aho ibihugu bigeze mu bijanye n'agateka kazina muntu mugabo nk'uko mubizi ubu turiko turagerageza dukora kugira ngo ibijanye n'agateka kazina muntu bitere imbere mugabo nk'uko mubizi nico nokwita mu gifaransa ni, ni processus biza buke buke buke buke nabo bamaze imyaka amajana abiri babikorerako natwe tuzotinda tubishikira kuva habaye injyane zaturutse ku kindi kiringo ca nyakwigendera perezida pierre nkurunziza mu bibiri na cumi na gatanu amaradiyo atari make agaturirwa amesha amakuru n'abahanira hagati y'akazina muntu bo mu mashirahamwe amwamwe bagahunga igihugu ivyegeranyo bisohorwa mu gisata c'agati y'akazina muntu mu burundi ntibihurizwako n'amashirahamwe yakorera mu buhungiro n'ayasigaye mu gihugu abo ba mbere bagiriza ba kabiri gukorera mu kwaha k'ubutegetsi no kutigenga mu gihe abo ba kabiri nabo bavuga ko aba mbere ari ibikoresho by'abansi b'igihugu kandi barajwe ishinga no kurenza urugero mu byo bashikiriza kugira bikunde bagume baronswa imfashanyo eroje buri kaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika tuve ku burundi tujye mu rwanda aho umuryango urengera uburenganzira bw'umuguzi adekor washyize ahabona icyegeranyo kivuga ko ibura ry'ibiribwa ryugarije abatuye umurwa mukuru kigali n'imijyi iwunganira asumta kaboyi araduha iyi nkuru ubu bushakashatsi bwakorewe mu mujyi wa kigali no mu mijyi yunganira kigali ya musanze ndetse na rubavu umuryango wa dekoro wabukoze wagaragaje ko muri iyi mijyi hari ikibazo gikomeye cyo kubona ibiribwa ndizeye damien umuhuzabikorwa w'uyu muryango mu mijyi kenshi abaturage bariyongera ariko ibiryo ntibyiyongera usanga n'imyubakire yiyongera hirya no hino mu mijyi basatira ahantu hahingwa uretse n'abatuye umujyi n'abari abahinzi ubwabo abenshi bari guhinga bahingira isoko bigatuma imiryango yabo yicwa n'inzara mu mijyi rero naho urabona ibiciro bigenda bizamuka umunsi ku munsi abaguzi nabo bafite ikibazo cy'iryo hindagurika ry'ibiciro ku isoko kandi ari byo twiyezereza imbere mu gihugu muri ibi bihe mu mijyi nta makirire arimo bijyanye no kurya kubera ko hari abaturage benshi inama nagira bari abantu bava mu byaro baza mu mijyi mu byaro ariho hari amahirwe ubu ngubu ibyagaragajwe n'ubushakashatsi bishimangirwa n'umuryango w'abahinzi n'aborozi mu rwanda imbaraga kuri bwana joseph ntakirutimana ukorera uyu muryango yumvikanisha ko ibura ry'ibiribwa biterwa ahanini no kutegera umuhinzi uko bikwiye umuhinzi uhinze dodo afite imiti bakoresha kugira ngo byere z'inyongeramusaruro akeneye kumenya niyihe nyongeramusaruro atera azazitera ryari kuri izo mboga azarindira igihe kingana iki kugira amaze gutera bwa nyuma uwo muti kugira ngo azisorome azijyane ku isoko bityo wa muntu uzazirya azazirye zitarimo ya miti myinshi yatewe ngo bitangire bimwangize bimutere uburwayi bwinshi haba za kanseri n'ibindi umuhinzi rero akeneye amabwiriza menshi aturutse mu nzego zitandukanye kugeza ubu abafite amikoro make batuye mu mujyi wa kigali bagaragaza ko ikibazo cyo kubona ibiribwa bihagije kibagoye turahangayitse rubanda rugufi ruzarya gute ikitwa imboga twajyaga tubona imboga za mirongo itanu ariko ubu ngubu za zindi twajyaga kugura z'ijana bahambira barakubwira ngo umufungo ni abiri n'itanu ariko urabona ko abantu inzara igiye kubica nteka rimwe ku munsi mu mujyi yunganira kigali yakoreweho ubushakashatsi naho abahinzi babo ndetse n'abaturage muri rusange bagaragaza ko batorohewe no kubona amafunguro ahagije yewe ko n'imyaka biyezereza nayo batakibasha kuyihaha aba ni bamwe mu bahinzi bo mu karere ka rubavu na musanze bavuganye n'ijwi rya amerika mbere muri musanze ibirayi biguzayo amafaranga hejuru ya magana ane mirongo itanu umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi rumva yarya ibirayi koko ni ugushakisha ibindi bintu yagura abahinzi babihinze ni bake noneho babahinzi babihinga muri rusange ubu nibo bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga kubijya bikomeye kugeza ubu abakoze ubushakashatsi bagaragaza ko hari ibyihutirwa leta ikwiye gukora kugira ngo abatuye mu mijyi babashe kubona ibibahaza ni bwana ndizeye damiye umuhuzabikorwa wa dekoro ku bijyanye n'imirire hari icyo leta yakora nk'imirire myiza urabona ko leta yitaye cyane ku bana bari munsi y'imyaka itanu ariko itegeko ryagombye kureba n'abantu bari mu zabukuru badafite ubushobozi hejuru y'imyaka mirongo itanu ariho ubona bari mu mirire mibi ba bandi babura amaraso bashyiraho itegeko rituma abantu batubaka mu nkengero z'umujyi ngo bubake bagenda hirya no hino kuko imijyi urasanga imijyi igiye guhura abakoze ubushakashatsi basaba ko abahinzi bakwiye kwegerwa n'ababishinzwe bose bakabakurikirana bagasobanurirwa uko bakwiye guhinga madamu beatrice w'umukiza akorera ikigo cya leta gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa no kurengera abaguzi rika nka rika twebwe tugenzura ko imiti iri gukoreshwa mu gihugu yemewe gukoreshwa mu gihugu hari urutonde rw'imiti dufite rwatangajwe rw'imiti yemerewe gukoreshwa mu gihugu noneho izindi nzego dukorana nazo zigisha abahinzi uko ya miti ikoreshwa niba wateye umuti uyu munsi bakakwigisha n'igihe uzasarurira kugira ngo uzasarure bya wa musaruro utagifitemo bya bisigazwa by'umuti niyo mpamvu kujyanamo muri gahunda burya bifasha wa muturage kugira ngo amakuru ayafate kandi ayafatire rimwe umuryango urengera abaguzi mu rwanda ugaragaza ko bibanze mu mijyi kuko usanga ariho hari abantu benshi baba bavuye mu cyaro bibwira ko mu mijyi hari amakiriro adeko rigasaba abaturage kutihutira kujya mu mijyi kuko nta kazi gahari muri iki gihe ahubwo bakaguma iwabo mu cyaro aho bashobora kubona imirimo yo gukora nk'ishingiye ku buhinzi asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube instagram na facebook voa radiyo yacu muri burkina faso abasirikare bakoze kudeta ku wa gatanu w'icyumweru gishize ku nshuro ya kabiri mu gihe cy'amezi umunani ishobora gutinza amatora na demokarasi mu gihugu no kugira ingaruka ku mutekano w'akarere mugenzi wacu fidele niyongabo arabiganiraho na porofeseri jean marie ntahimpera wigisha itangazamakuru muri kaminuza yitwa universite catholique de l'afrique de l'ouest porofeseri ntahimpera akurikirana kandi ibya politiki y'afurika y'uburengerazuba ari i bamako umurwa mukuru wa mali iyi kudeta iyi bya kabiri rero bagaragaza ko bwa mbere yerekana instabirity byerekana yuko muri kano karere ibintu cyane cyane by'umutekano aho kumera neza bitera bimera nabi kubera kenshi aba bantu bakubita kudeta bagiriza ubutegetsi bwari yuko butashyize ingufu cyane mu bikorwa byo kurwanya bajya abantu bita aba islamiste bariko barwanya intwaro cyane ngaha mu bihugu bya burkina faso mali niger n'ibindi bihugu byo ngaha ariko nko muri burkina icyahabaye ni uko kuva ujyamo perezida mushasha haje nta gahenge bigeze baronka ahubwo uburere bwinshi twavuga ko bwari bukirimo amahoro hamwe uburere bwafashwe n'abo bayisilamiste ayo mabarabara yugawe umva abanyagihugu nyine baja mu ngorane zisanzwe zisumba izo bari basanzwe zirimo bisigura yuko ubwo butegeze kuva icyo gihe cya kudete yiba butashoboye gusubiza ibintu mu buryo mujakuzo n'umutekano ariko naho abo baba bakuye abandi abo basirikare bavuga ko baje gutuma ibintu bisubira mu buryo bahagarika ubwo bwicanyi n'uruhagarara biterwa n'intagondwa z'abayisilamu nk'uko mwari ko murabivuga birabandanya ahubwo bitera bikwiragira hose no mu bindi bihugu bitari bwashikemwo none ikintu gishasha babazanye ni ikihe tufate abategetsi bashasha bagize kudeta muri burkina faso muribaza ko hari iki kintu bazohindura ku vyerekeye urwo rugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu canke barafise izindi nyungu zituma barondera gufata ubutegetsi zitari zo kurwanya abo bayisilamu ku bwanyu mubibona gute muri kino gihe ntibiboneka neza ntibiboneka neza kubera mujya mu musirikare yitwa ibrahimu traore afite ipeti rya kapitene ni umuntu adasanzwe azwi ndumva umuntu kandi asanzwe ari mutoya mu gisirikare ari ibintu bitangaje cyane igisirikare kirimo ibicocoro by'abakoroneli n'abajenerali biragoye kumva nyine ko uwo bashinzwe gushyira imbere ari umukapitene ariko icyo nibaza ni uko ibyo ari byo byose yaba yahora ari perezida yitwa damiba yaba ibrahimu traore bose n'abasirikare kandi bose bari mu gisirikare kimwe iki cyo byerekana cyane ni uko hari kutumvikana hagati muri icyo gisirikare nyine mu byerekeye sitrategi bokoresha kugira ngo bakore ibyo bemerera abanyagihugu ni ukuvuga gusubiza mu buryo nk'uko fatora turabivuga ibintu cyane cyane byereke iby'umutekano mbe n'ibindi bibazo byinshi kubera ko ibyo bibazo byonyine bihari tuvuga yuko uwo mushaka azoshaka kwitorera inyishu kurusha ko ibyo bakuye atazobishobora muri kino gihe biragoye kuvuga nibaza ko ni ibintu byo kurindira umuntu akaraba ariko icyiza tuvuga ko abanyagihugu bamushyigikiye ibyo nibaza aricyo cyiza gishasha tuvuga ko twari gishasha mugabo baramushyigikiye kuba bage mu mabarabara nibaza ko perezida ujya yahahora itabashimisha nibaza yuko umuntu ashyigikiwe n'abanyagihugu nibaza yuko ko bizomworohera nimba afise ubushobozi bwo gusubiza mu ngiro ibintu nibaza ko bishoboka muri make mu kurangiza hari n'ababona uko hariho inyungu zo hanze z'ibihugu bimwe bisanzwe bifise igihagararo muri ako karere nk'ubufaransa hakaba n'uburusiya buriko butera burondera kugira igihagararo muri afurika muri rusange na afurika y'uburengero ku vyerekeye abavuga izo nyungu zo hanze ziriko zikinira ku rubuga rwa politike muri ako karere mubibona gute na cane cane muri burkina faso muri make icyo twabonye ni uko muri iryo bantu basohoka bagashyigikira ubutegetsi ni uko harimo abantu bari bafite amadarapo y'uburusiya ibyo bisa cyane cyane byabaye muri mari kubera muri mari ntabwo intwaro zubu zisa n'izacanyemo ubufaransa bwari busanzwe bu aribwo gihugu cyitwa ko gifite ijambo cyane ngaha mugabo birerekana yuko ubutegetsi bw'ibihugu byo muri kano karere cyane cyane n'abanyagihugu badashima ukuntu ubufaransa buba bwarabyifashemo mu byo bakora ngaha byaba mu gushyigikira ubutegetsi cyangwa mu kutabushyigikira tuvuga yuko ari uburusiya buba bubifisemo ukuboko kwatumye bukura umuperezida kugira bushyireho umuntu wabwo sinda byibaza nibaza yuko igi- ingorane ari ingorane iri hagati cyane muri Burkina mugabo ko batabyumvikana ko neza aho boshira ingufu kugira ngo ba- basubize i- ikintu mu buryo ibihugu bi- bikomeye byari bisanzwe birwaniraho muri bino bihugu mugabo sinibaza yuko Uburusiya bu- burusha ingufu Ubufaransa muri kano karere eh, sinibaza yuko bwora Uburusiya bwatumye ijya kudetiba murakoze ndabashimiye murakoze nawe
murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu ni ahangaha amakuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika mbararikiye rero ibiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba na murisanga guhera saa kumi nk'uko mubizi ntimuze gucikwa rero maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama